mwumva ni radiyo ijwi rya amerika muri ko mwumviriza radiyo ijwi rya amerika uno munsi ni umunsi wa gatanu itariki cumi n'indwi z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri studio indwi washington dc muri kumwe na oriane tangishaka tubibutse ko mu burundi muri ko mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero cumi n'icyenda mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu muratwumvira kandi no kuri site yacu ya interineti ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ikaze mwese mu kiganiro murisanga cy'uyu munsi ku munsi wa gatanu tubibutse ko tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme nibo tuza kuganira nabo uno munsi mu myaka ya vuba ugaruka bw'abarundi baba muri leta zunze ubumwe za amerika haba abavukiyeyo abajeyo bakiri bato canke abavukiye mu nkambi z'impunzi z'abarundi muri tanzania n'ahandi basigaye bagendera cyane igihugu c'uburundi bavuga ko bakora izo ngendo kugira bamenye neza uburundi bige imico kama yaho bongere bafashe mu iterambere ry'igihugu bitavuye ku babyeyi babo mu biganiro rero twabateguriye kandi tugiye kubashikiriza mu minsi iri imbere tuzoganira na bamwe muri urwo rwaruka uyu munsi twatumiye uwitwa aisha ndayishimiye umwigeme w'imyaka cumi n'itandatu aba muri leta ya kentucky hano muri leta zunze ubumwe za amerika yiteguriye gusubira mu burundi ku nshuro ya kabiri gufasha kuronsa ugwaruka mu burundi ibikoresho by'ishure niyo tugiye kuganira nawe turaganira kandi n'umubyeyi wiwe amufasha muri ibyo bikorwa umubyeyi wiwe yitwa habyarimana tawusi nawe nyine ni umutumire wacu nawe nyine atwiganire mu buryo bariko baragerageza gufasha mu burundi ni muhamagare rero mushikirize ibibazo n'ibyiyumviro kuri icyo cyiyumviro cy'urwaruka rw'abarundi bari muri amerika nimero ni yayindi nyine ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika nk'uko mubyumvise ni cya kiganiro mwumva buri munsi kuva saa kumi gushyika saa kumi n'imwe ikiganiro murisanga ayo rero n'amasaha y'ubujumbura mu burundi ni kigali mu rwanda mu myaka ya vuba ugaruka rw'abarundi baba muri leta zunze ubumwe za amerika haba abavukiyeyo abajeyo bakiri bato canke abavukiye mu makambi y'impunzi z'abarundi muri tanzania n'ahandi bagiye basigaye bagendera cyane igihugu cy'u Burundi bavuga ko bakora izo ngendo kugira ngo bamenye neza Uburundi biga imico kama yaho bongera banafashe mu iterambere ry'igihugu cyabo n'icy'ababyeyi babo batarenze kubifashwa n'ababyeyi babo kenshi mu biganiro rero twabateguriye muri iyi minsi kandi tugiye kubashikiriza mu minsi iri imbere tuzoganira na bamwe muri urwo rwaruka rutwiganire bimwe mu bikorwa bagenda bararangura muri izo ngendo mu Burundi uyu munsi uyu munsi wa gatandatu nk'uko twabivuze tuganira n'abakenyezi n'abigeme twatumiye Aisha Ndayishimiye umwigeme w'imyaka cumi n'itandatu yaronse agashimwe kadasanzwe agashimwe kiswe Youth Philanthropy Award muri leta ya Kentucky hano muri leta zunze ubumwe za Amerika aheruka kugendera Burundi mu myaka ibiri heze agiye gushikiriza imfashanyo rero Aisha Ndayishimiye yafashe urwo rugendo mu ntumbero yo gufasha kuronsa ibikoresho by'ishure ah, ugwaruka ah, ruri mu mashuri y'intara umubyeyi wiwe aturukamo Eh, ari kumwe rero n'umubyeyi wiwe uno munsi umubyeyi we ni habyarimana tawusa turi kumwe nabo ku murongo wa telefone aisha ndayishimiye kaze neza
Nguziki?
uratwumvaga aisha kaze neza mu kiganiro murisanga
Ego naku.
Mm. Hama na mama wawe turi kumwe ku murongo wa telefone nawe nyene Havyarimana Tausa amahoro neza kaze mu kiganiro muri sanga namwe Mahoro mahoro.
Mm. Dutangura kino kiganiro Aisha ufise imyaka cumi n'itandatu tuganira uvuga ko ikirundi atari cinshi cane gose ariko numvise gikwiye rero utwiganire bimwe mu bikorwa uriko urakora mu kugerageza gufasha igihugu eh, cibarutse abavyeyi bawe utubwire muri make vyatanguye gute ico ciyumviro cakujemwo gute ngo uze urasubira mu burundi gufasha
Ah, yatanguye mu myaka ibiri heze ndari muri ah, high school.
Mm.
That- It was my first year of high school. Sinzi kuvuga first year Eh.
of high school.
amashure y'intango Eh, so ah, muri muri muri January ya 2017 mu mwaka mu kwezi kwa mbere Eh, so uh, mama yari yambwiye ko tuzogenda mu Burundi kuragura like imiryango Mhm.
hanyuma nda- mu mutwe ndariko ndiyumvire ko bara- ndafise umuntu wo tuvukana ah, my cousin yari yambajije ko nomuri- ko ndomurungikira amahera y'ishakoshi hanyuma namubaza ko um, of like hariho abandi bantu na bene bakeneye amasakoshi Mm, muvyara wawe Hanya- eh, hanyuma wani yambwiye ko like abana benshi nta masakoshi bafise hanyuma jewe iryo byarambabaje kubera shiramwaka like ishuri itanguye jewe ndamaronka isakoshi nshasha Mm.
so kuva hajya ah, ah, ku ishuri wanje ku ishuri yanje bari baduhaye every single thursday buri ku wa kane buri wa kane eh, Mm.
tuzorondera ikintu co gukorera um, gufasha abandi bantu Mhm.
jewe nda- jewe nakoresheje uwo mwa- uwo mwanya ku- kurondera abantu boshobora kuvugana abantu bo abantu bashobora kumfasha kuri bikorwa
Mhm.
um, so nagiye nagiye kuvugana ni uh, isengero yari yasponsoring umuryango wanje igihe twimutse ngaha muri muri muri amerika Kuvu- ni ukuvuga eh, ishengero ryafashije umuryango wawe mugishika muri amerika eh, Ah, eh, mhm.
eh, nibo nibo nagiye kukuvuga nabo so um, barambwiye nzoze mvuge ku- ku isengero yabo imbere imbere y'abantu hanyuma umuntu wene yi- umuntu wene yiyumvira ndani ko agomba kumfasha ni bene bazomfasha Mm.
so ndagiye ndavuga ah, isengero barama ah, the donation total was 1500 Mm. ni ukuvuga ko baguhaye imfashanyo y'amafaranga angana n'igihumbi n'amajana atanu y'amadolari y'amanyamerika eh, Mhm.
so ah, hanyuma hariho ishuri ngaha ah, yi- yi- yi- yi- university yitwa university of kentucky Mm, kaminuza ya kentucky mm, ya leta ya kentucky Mhm.
so ni bene ba- ah, bene baramaye amashakoshi i think it was 60 Mm, mirongo itandatu eh, baramaye amashakoshi hanyuma hariho iyindi program bari bamaye amashakoshi yibagiye izina yabo mugabo bene baramaye amashakoshi so i- i- ibintu byo twebwe ntakoze ah, tu- tugiye mu burundi ahantu ho jewe ndari gupanga impuzu zanje ndatwaye amashakoshi instead Mm, ni ukuvuga ko wata- ama- amasakoshi wari gukoresha gutwara impuzu zawe zo kuja muri urwo rugendo rwo kuja mu burundi wahisemwo gushiramwo ayo masakoshi yo gu- yo guha abana bo kuri ayo mashuri wari gufasha ego Mhm.
ego Mm.
so naragiye twagiye ku ishuri yo mama wanje yari yo mama wene yahora yiga ko yitwa ah, Kumu- kumuyange wa kabiri Mhm.
iri muri nyanza Nyanza- nyanza raka
Mm.
um, ntitashoboye kuha abana bose amashakoshi mugabo uh, we gave the top 25 kids Mm. turaza yego abana ba mbere abana mirongo ibiri na batanu ba mbere nibo mahaye amashakoshi ico gihe reka turaza kugaruka kuri ico gikorwa nyene u- uriko urakora kandi turumva ko ugiye gusubirayo mu burundi vuba ah, kugira ngo ufashe mm, uba- ku- mu kubandanya ico gikorwa watanguye reka mpindukire gato ku muvyeyi wawe eh, havyarimana tawusa umwigeme wawe afise imyaka cumi n'itandatu kuri benshi aracari muto cane kuri iki gikorwa yihaye gukora Ah, mwari mwiyumviriye ko mwosubira mu burundi mu myaka iheze kugira ngo mu- muramutse imiryango yanyu mwiyumvira no gutwara abana banyu Ha- ni igiki kuri mwebwe mubona gihambaye cyane kugira ngo abana baba muri amerika basubire mu burundi hari iki cyiyumviro kirekire wari wagize kugira ngo ah, aisha mugende mumujanye abone uburundi
ego manje kubashimira ukuntu mwatwemereye kuba kuba turi hano ku murongo nkongera kuramutsa abarundi bose aho bari Mm, mu bisanzwe narabyishimiye cyane nifuzaga yuko abana banje bose ko ari byiza ko bamenya uburundi bakamenya igihugu cyabo kuko uyu ayisha dushika hano namuzanye afite imyaka itanu Mhm.
mukuru yari afite imyaka umunani uwagira gato yari afite umwaka umwe Mm.
rero urumva igihe mpanze kugira ngo njye mu burundi nifuza ko abana banje ga- boja mu burundi bakahamenya Mm. mwaje ndetse njyewe muvahe byakunda bakaba bajyaho buri buri mwaka kugira ngo bamenye igihugu cyabo icyo ari cyo Mm, none mwaje muva hehe mu burundi canke ahandi mwaje muva hehe igihe muza muri amerika baje tuva muri tanzaniya Mm, mwari mumazeho igihe kingana iki Ah, twari tumazeyo imyaka munani Mm, ni ukuvuga ko abana banyu bose bavukiye muri tanzania bose bavukiye muri tanzaniya Mm, ntibari bwabona uburundi oya Mm. none biba byoroshe kugira ngo muhaguruke muve muri amerika mu- muje mu burundi nk'umuryango ungana gucyonye biba ari ibintu mwateguye ikiringo kingana gute bisaba umwanya bisaba umwanya kuko ibintu bijyanye ni- n'itike itike irazibye cyane urumva iyo uteguye kugenda n'umuryango uruko- bigusaba umwanya bigusaba umwanya kugira ngo ugere Mm.
Mm.
rero murahaguruka muraja mu burundi eh, mwahisemo kuja gufasha abo bana mu ntara- mu- muri nyanza lake aho wewe uturuka ibyo mwasanze kuri iryo shuri bakeneye cyane rwose harimo ni n'ayo masakoshi eh, byari nk'ibihe muri bisanzwe bakeneye ibintu byinshi cyane ni byinshi ntawe ubivuga ngo abiheze Mhm.
kuko urabye ahantu turi na hariya biratandukanye kuko hano bamaze ku- kugera ku rugero rwo hejuru mu bintu bi- bijyanye n'indero n'ibyo kwiga hariya muhira hari ibintu byinshi byinshi cyane bakeneye turabye nk'ibintu bya tekinoloji
ubuhinga ngurukana ubuhinga bwa Eh.
none mhm.
abana hariya ah, nta bintu by'amakompiyuta bafite Mhm.
urumva abana ku ishuri amayiniforume usanga ari ikibazo ku babyeyi oya mu bisanzwe ni ibintu byinshi bakeneye ni byinshi cyane ntawe ubi- ntawe bivuga ngo abimare ya.
Mhm, mhm. ni nayo mpamvu ari igikorwa cyiza eh, twashimye kuganira naco ku mwigeme akiri muto nka nka aisha yafashe eh, iya mbere kugira ngo aze aratangura gufasha gukemura bimwe muri ivyo bibazo biri eh, mu gwaruka mu mashure amwe amwe hirya no hino mu gihugu aisha tugarutse kuri wewe urumva muvyeyi wawe yavuze ko wavukiye muri tanzania ntiwari bwaje mu burundi ariko kumure warahumva kenshi barumva bahavuga barahabona kuri interineti n'ahandi wasanze uburundi bumeze gute abarundi bameze gute nk'umuntu atari bwaje mu burundi wa, wa urugendo rwa mbere byari bimeze gute
cyane Ah, ndahakunda cyane kubera jewe- jewe ndibaza ugiye ahantu ugiye muhira like whether you were born there or not uvukiyeyo cyangwa Urabyumva.
utavukiyeyo yeah like urabyumva indani like it feels good Bira- biraryoshe biranejereje yeah yeah kandi jewe jewe nakunda kuba like new like I like to be with my family urakunda kuba n'umuryango wawe Mhm.
Eh, like ndarabonye bibi wanje ah, cousins abayomba abantu people that bene baranzi mugabo jewe kiya gihe like I've never seen them ntibari bwababona Mm.
yeah, so kandi njya imfungurwa yeah, imfungurwa zari ubundi- ziryoshye.
ubundi ndahakunze cyane Mhm, mhm.
yeah.
ni giki cyane cyane nk'umwana yakuriye muri amerika wumvise uryohewe cyane mu gufungura mu burundi cyari nk'igiki
um like abantu bose ba- like everybody knows each other abantu bose baraku- bara- barazinanye yeah k- kubera kubera- kubera ngaha muri amerika urazi ko ibintu by'amasimu n'ibintu by'amativi abantu bose bama bama bicaye mu nzu bari ngaha u- urashobora kubona n'umuntu yiyejwe ubwabo utamuzi utanamuzi izina ni ukuvuga ushobora kubana n'abantu bose baba bari mu nzu zabo eh, ba- bataganira batabonana ariko mu burundi wasanze abantu ba- baganira cyane Eh, Ama- ibyo- ibyo- ibyo ndarabishimiye Mm, imfungurwa zozo nayimbajije imfungurwa wariye mu burundi wumva ukumbuye canke Oh, wakumbuye?
indya?
Mhm.
imisigati imisigati Ah, ca- canke ah, jewe ndakunda imi- imi- imyembe cane Mm, ntiryoshe nk'iyo muri amerika oya
ni byiza cyane rero ugiye kuri iryo shure urashikaho wajya uzanye ayo masakoshi inshuro ya mbere wagiye waca watwaye neza na neza amasakoshi angahe ibikoresho wagiye utwaye byari bingana gute gufasha abana bo mu mashuri Uh, to try Mashakoshi, I want to say like um a, a little bit over 300.
Mm, amajana atatu Yeah, Mm, si it's make.
not. I don't have an exact number.
Mm, igitege nyaco ntacyo ufise ariko amajana atatu zarashitse Yeah, yeah.
Mm, bavyakiriye I know.
gute I know that it's over 300. Mugabo since the exact number.
nta kibazo Eh, rero ushitse kuri iryo shure eh, u- bakwakiriye bate byagenze gute ushitse kuri iryo shuri babwiye ko ubazaniye utwo eh, i- ubazaniye izo sakoshi
Uh, but if I join away, um, of like umuntu yari azi ko tutari- ko twagomba gutwara amashakoshi yari umu- umudiregiteri gusa Mhm.
hanyuma twasubiyeyo undi munsi ndibaza niho like abandi bari mu babimenye Mhm.
mugabo abana ntibabimenye paka ujya munsi turiko turabi turiko turabi um, ndabitanga turabi- eh, turiko turabitanga Mm.
Mm.
Eh, ni byiza cyane Eh, eh, igihe rero washitseyo uriko uratanga amasakoshi waraganiriye n'abana bo kuri iryo shure bimwe mu vyo abana bakuganirije byari nk'ibiki muri make Ah, ntitwaganiye cyane cyane kubera igihe ndatanguye iyi program i was fourteen wari ufise imyaka cumi n'ine ico gihe haciye imyaka Yeah.
ibiri Mm.
Four, yeah i was fourteen and turning fifteen Mhm.
because i my i spent my birthday there Eh, wumva wari ufise imyaka cumi n'ine ugiye ukwize cumi n'itanu mhm.
Mm, so ikirundi ikirundi cyanje it wasn't it wasn't that good so
Mm.
so Nicari- like, nicari kimeze neza ico gihe ikirundi eh, so Nta so shingiro.
jewe Mhm.
kunyaga n'abana nija like sindabyaza nabo ukuntu nari like, nari ngomba kuyaga nabo Mm, ntivyagukundiye yeah uh, mugabo nara- like hariho igihe jewe n'umukazini wanje twari twagiye kuri iryo shuri um, gutora ibintu tukayaga nabo tugacenga nabo kubera n'ibintu like n'ibintu by'isimu Ah, n'ibintu by'isimu bari babonye ko jewe mfite isimu Mhm.
um, baratangaye cyangwa kuri jewe ndambara Mhm.
cyangwa like, icongereza canje um, bari batangaye Mm.
so yeah mugabo hariho ikintu nari ndagiye kwigisha icongereza kubera hariho ibintu bike bike ndarinzi mu kirundi Mm.
nagiye ndacapa umuntu ku on the on the board Mhm.
hanyuma nagiye ndababwira ukuntu babivuga mu cyongereza Mhm.
like yeah like i- like ibintu nk'ibyo mugabo kuyaga nabo sindashoboye kuyaga nabo Mm.
hariho abana bamwe bamwe bari baje ahantu ho ho jewe ndariko ndasigara bakambaza ko ndobigisha uh, icyongereza Mhm.
um, mugabo like ama conversation conversation like ukuntu ishuri rimeze ibintu byo bene batatunda like ntitashoboye kuyaga Mm. uvuga ko wagize ibibazo byinshi mu mu kugira ngo uganire n'abo bana ariko birumvikana ko ahubwo wabaye waciye ubabera umugisha utangura kubigisha icongereza kugira ngo kumbure bobo bashobore kuganira nawe ni byiza cyane ayisha Ah, rero kino kiganiro nk'uko bamwe babizi ni ikiganiro giha ijambo abanyanyabijwi bya amerika reka duhindukire tuje ku mirongo ya telefone nabo nyene barafise ibibazo barafise ivyiyumviro bobaza wewe canke mama wawe reka duhere kuwitwa abel amahoro neza abel
amahoro amahoro murahora akomeye
ndashima Eh, abere duhamagaye uri hehe
ndi tanzania Mhm, duga ku ijambo
Eh, ubwa mbere n'ukuntu kumushimira uwo mu- uwo mwigema akiri muto afite umutima wo gufasha aba- abarundi ba bene wabo Mhm,
hanyuma icya kabiri urumva gufasha ko mbona ino abantu bafasha ku- biciye mu mashyirahamwe cyane cyane nta kuntu yoshinga ishyirahamwe akabigira nk'umugenzi hama akagira bakaronka siponsoro ibyo niyo byiza byawe bya mbere hanyuma ufasha umva yari akwiye kugira nyine banahiye ko bafise n'uburyo butari buke agiye amaze kugira ishyirahamwe agaca arondera uwo baba bakorana nyino aba ari hafi y'abo bantu aza aramuha ingorane zimwe zimwe kuko nino tubaronka amasiponsoro umugabo wumva ubuse nk'ishyirahamwe biroroshe nka uniyo europeyeni ikagufasha ikaguha ati genda ukore muri iyi gisata urumva nk'igisata cy'ishuri ibihugu byinshi biragifashamo
urakoze umuntu yamubaza rero ati nk'ubu nta muntu yoba yifuza ko bukorana yoba ari yegereye abarundi hama umuntu akamwereka nk'ishyirahamwe yoza arabicishamo igana ibyo byoba byiza Mm. ka turamubaza ko mbure Yego, hama
ego
sabwe Eh?
Eh, hari ikindi washatse kongera ko
yego Mhm.
hari ikindi nongera ko ni uko ababyeyi baba bamutera intege ku ku iyo migambi yiwe cyane ni volontere yiwe gusa hama murakoze urakoze cyane ya bene ego eh, reka tubaze na nikodemu mbere ko babishyura Eh, nikodemu amahoro neza uratwumva
amahoro amahoro ndabakurikiye Mm, urihega nikodemu
bakurikiye ndi mu rwanda Mhm.
akarere ni aka karongi umurenge wa gashari Mm.
nanjye ndabanza gushimira uwo mwana ufite imyaka cumi n'itandatu ndavuga mu kinyarwanda nyine kuko ndi umunyarwanda yego cyane ndabanza kumushimira ibyo bitekerezo yatekereje kugira ngo aganirize abandi bana Mhm.
ariko nanjye ndaba- ndagira ngo mubaze ikibazo Mhm.
nibajije se kuva yatangira se yatangiye ryari ese agitangira yahuye n'izihe nzitizi Mhm.
oye Yego.
ndumva ikibazo nsa naho namubaza ari icyo ngicyo Mm. urakoze cyane
none se cyangwa kugira ngo we yabitekerejeho igihe kingana iki se ninde wamugiriye inama kugira ngo yinjire muri ibyo bintu Mm. Eh, yari yagerageje eh, yari yagerageje gusigura gato muri mu ncamake eh, yavuga ko ki- ahanini byavuye ku cyiyumviro cyavuye mu ishuri aho baba basaba yuko bokwiyumvira umugambi wo gufasha abandi bantu batishoboye hamaca ahitamwo ah, gufasha mu burundi aho yaganiriye no muvyara we muvyara wamusavye isakoshi biramubabaza kumva ata sakoshi muvyara we afise kuja ku ishuri aho hano muri amerika wewe aronka isakoshi nshasha buri mwaka ni kimwe mu byamutumye atangura uwo mugambi ariko arashobora kongera ko kuri icyo kibazo cyawe urakoze
none se ni izihe challenge zajya ahura nazo mu ibyo bi- mu ibyo ngibyo arimo Mm. yego urakoze cyane urakoze cyane nikodemu Eh, reka du- tuje kubatumire rero tuba- tubanze twishyurike ikibazo cya abel aisha Ah, abel yabaje niba hari ishyirahamwe rigufasha canke warashinze ishyirahamwe ukora ku bwawe gutyo nyine tubwire muri make kuri icyo kibazo hama na mama wawe araza kutubwira ku bijyanye ni- n'uburyo bagushigikira muri make
Uh, can you can you re- can you repeat that question?
Eh, Aisha hari ishyirahamwe ufise bwite ah, ukoresha mu bikorwa uriko urakora canke hariyo abantu bariko baragufasha hari ishyirahamwe iryo bariko riragufasha kuko abere wewe avuga yuko vyokworohera ukoreye mu ishyirahamwe runaka urafise ishyirahamwe ryitwa ngo iki
So iki kibazo ndaza ku- ndaza kuki ndaza kukishura mu cyongereza. Um, eh, so jewe kubera imyaka yo jewe mfise.
mhm.
Oh, because well because of my age.
gerageza mu kirundi ndagufasha because of my age, it is like a lot of things are hard.
Eh, gerageza mu kirundi Aisha uti gerageza mu kirundi ndumva eh, ki- kirimwo nta kibazo ntu- ntiwi- ntiwi- ntiwikumire Okay. So kubera imyaka yanje Mhm.
hariho ibintu byinshi bingora kubera kutwara kwanza amahera Mhm.
canke ibintu like ibindi bintu byo jewe ndiko natwara bikeneye some sort of legal work.
Mm, bikeneye mm, bikeneye amategeko bigeneye n'abantu ba- ba- bakurikiza bikurikiza amategeko Mhm.
Eh, so kandi ibintu twazi ko ibintu byose mu isi like ukeneye amahera Mhm.
so jewe ndafise abantu bo bene bamfasha like nk'ubu ni jewe nkora jenyene Mm.
mugabo n'iki- n'iki gikorwa sinshobora kuvuga ko jewe ndagikora jenyene kubera ndabafise like ama event right Mhm.
So I know, like last month, that is an event. Uh, it was like it, it was called uh, it was called uh, reunion two. No, no, no, no. It was called two fifty seven culture fair, Mm-hmm.
and it was basically showing Burundian culture, Burundian dance, Burundian food, it, like things like that. And so for you to enter, you you would have to buy a ticket. Um, tickets were ten dollars for students and twenty dollars for adults. And um, that money is what we used to go buy more backpacks. But because of my age, because of my age, Mhm.
I would have to um, like if I need somewhere to rent, Mhm.
like an area. I have to go through somebody bigger, you know what I mean?
Mhm.
Or if I need someone to pay for, for example, like the drummers in Ohio, Mm-hmm.
I had to find somebody to, to sponsor them.
Mm.
So legally, like I, I work by myself. Mugabo hariho like abandi bantu benshi bariko baramfasha kuri iki gikorwa.
Mm. rero muri make ngerageje gusigura avuga ati kubera imyaka yawe ufise imyaka cumi n'itandatu hari ibintu byinshi usanga biri intambanyi kandi bigiye mu kibazo cya nikodeme yari yabajije intambanyi uhura nazo rero uti imyaka yawe iratuma bimwe bimwe udashobora no gukotesha ikibanza cyo gukoreramwo kubera imyaka yawe ahenshi bisaba yuko uba uri umuntu akuze imyaka cumi n'umunani irenga Ah, hariho nk'uko gutumira abatamba aba- abavuza ingoma abagira ibintu byinshi kwakira amafaranga kugira kumbure aho uyabika n'ibintu byinshi nyine bisaba ah, kuba uru- uru- ukwije imyaka amategeko asaba ah, atayo urashikana rero zimwe rero mu mu ntambanyi udusiguriye ni uko ah, kuba ufise imyaka cumi n'itandatu akenshi usanga ariyo ntambanyi nyamukuru ufise
Ego.
Mm. reka rero duhindukire kuri mama wawe ko mbura aca twinganira atwunganira kuri icyo kibazo nyine Eh, mama rero wewe urumvise nyine i- i- afise inguvu nyinshi ayisha afise kwizera kwinshi afise ishaka ryinshi ryo gufasha ariko iyo ntambanyi y'imyaka cumi n'itandatu ibandanya ku- ku- ku- ku- gu- abandanya guhura nayo cyane cyane mu bintu by'amategeko mwebwe rero muraza mugafasha bimwe mu bintu ubona ah, mumufashamwo kandi mugiye kubandanya mumufashamwo ni nk'ibi
Eh, bimwe mu byo tumufashamo mu bisanzwe tumufasha nko mu bintu nka byose kuko i- nk'iyo hari igihe aba akeneye kurya nk'ahantu ari nk'imfashanyo akeneye kuronka cyangwa kuvugana n'abantu urumva nka jewe igikorwa cy'iwanjye mbwiza kumutwara aho ariho hose aho ariho hose mbwiza kumutwara kubera bijyanye n'imyaka yiwe ariko- aravuga ko ari intambanyi ariko ni uko bimeze mu buzima naho yaba ari ku muntu amaze kwiza imyaka ibibazo nk'ibyo abwizwa guhura nabyo kuri ibyo sinubona ko ari birebire cyane twavuga ati ntibisanzwe hariho ikibazo yabagije ah, ujya mu tumire wa mbere bijyanye no- ni ko yoba afise ikampani n'iki ya izina ry'iwe ikampani izina ry'ikampani ni backpack payback umva niryo zina ryiwe gusa nuko akiri muto ataratera imbere mugabo niyamara gukura agatera imbere niryo zina rizoba ry'ikampani yiwe ash- azorishyira hano urumva kubera ikiri intango biragoye nawe urabizi intango ko aba ari intango kandi intango ifise aho ihera asho- azohera hano hanyuma azotera ajya hiyo kuko umugambi wiwe ahanini ni uwo gukorera muhira ntabwo ari uwo gukorera hano muri amerika Mm.
Eh.
kandi yarabihawe agashimwe nk'uko twavuze mu ntango yaba- yarabihawe agashimwe arakora cyane urumva abantu barabitangarirwa bivanye n'imyaka yari afite icyo gihe imyaka cumi n'ine ibyo yakora umva ntibatahura Mm.
Ya, najye narabikunze narabishimye kabisa kuba yari yumviriye ikintu nk'icyo kuko hariho abantu benshi bahari bakuze bafise imyaka ku musumba mugabo usanga batiyumvira nk'ibyo ariko ariyumvira Mm. kandi kuri iyo nshuro ya mbere mwavuze ko yashoboye kwegeranya amafaranga ashika ku gihumbi n'ayandi mu gihumbi n'amajana y'amanyamerika y'amadolari ni igikorwa kidasanzwe ku mwaka- ku mwana w'imyaka cumi n'ine ni bisanzwe kabisa Mm. murakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire sabato amahoro sabato
Eh, amahoro neza radiyo ijwi rya amerika uraho urakomeye yego cyane rwose Mhm.
kuko nitwa sabato israel ndi hano mu rwanda mu karere ka karongi mu murenge wa mubugano bita nyagatovu ngewe ntabwo ari ikibazo ahubwo ni igitekerezo cyangwa icyiyumviro nk'uko bivuga mu kirundi ndashimiye cyane urwo rwaruka cyangwa urubyiruko nk'uko tubivuga mu kinyarwanda kuko urabona nka kuriya nk'uko iyo abana bagiye bavukira hanze y'igihugu cyane cyane nko mu bihugu bya kure nko muri amerika bakurira hanze ntibamenye imico kama cyangwa imico y'ibihugu byabo ntibamenye ururimi rwabo ngira ngo nayisha urumva ari kujya ananirwa kwisobanura mu kirundi akasuvuga mu cyongereza nuko ururimi rwabo ntabwo aba arusobanukiwe neza hari amagambo agenda amunanira ariko nka gutyo iyo bagiye bahitamo kuza mu gihugu cyabo barushaho kumenya ururimi rwabo bakabisobanukirwa hari igihe baba bumva igihugu cyabo mu buryo butandukanye ariko iyo bagisuye nka gutyo bakarushaho kukimenya bakarushaho kumenya amateka yaranze igihugu cyabo biba byiza kandi hari n'imiryango bari baturanye cyangwa imiryango ya basekuruza babo ibitabazi iba ibakumbuye nka gutyo iyo baje bakamenyana n'imiryango yabo nabwo birushaho gushimisha iyo miryango yabo kandi nawe bikagira icyo bimwungura mu by'ukuri nagira ngo nsoza nshimiye cyane kandi nsabe kugira ngo nk'urwo rubyiruko urumva yisha ni umwana ukiri muto umwana w'imyaka cumi n'itandatu ariko urumva gufasha abana mu kubageza mu mashuri no mu bindi byangombwa by'ishuri urumva ni igikorwa cyiza n'abandi bajye baza hari n'ibindi bisata biba bitandukanye harimo nk'abana babana n'uburwayi butandukanye hari ababa ari nk'abakene ba ntahonikora cyangwa n'abandi bantu bafite ibibazo ugasanga nk'urwo rubyiruko ruragenda rukabafasha rukabasapotinga mu by'ukuri birushaho gushimisha kandi babafashije na leta bayiteye ingabo mu bitugu ndamwifuriza rwose gukomera kandi mama ayisha aze kubwira ayisha rwose ko n'abanyarwanda tumwifurije gukomeza kumererwa neza mu gihugu cy'u Burundi kandi iryo terambere ari guha abana b'abarundi mu by'ukuri imana izari muhera umugisha murakoze cyane ni sabato w'inyagatovu israel urakoze cyane sabato hama na jean long ku murongo wa telefone jean long turi kumwe ndabaramukije cyane oriyane amahoro mahoro
amahoro namwe nk'uko bisanzwe nijoro ngo ku rutusi nkaba mperereye i kigali ndera ahantu bita ku mukuyu reka mbanze ndamutse n'abatumirwa mbanze nshimira uwo mwana ku gitekerezo cy'iwe afite ariko mbere na mbere burya nashimira n'umubyeyi kuko umubyeyi niwe uba warakoze akazi kanini cyane ko guha uburere kuko guha umwana uburere bwiza butuma abasha gutekereza ko ikiremwamuntu ko niba kiri mu bibazo ko nacyo kigomba wenda kugira icyo gifata se cyangwa nacyo kikazigeza ku iterambere wenda hari utubazo nka dutatu namubazaho icya mbere namubaza ati se nimba wenda aho ngaho ari muri amerika urubyiruko se rw'abarundi baba baturanye se cyangwa baba bagenda bahura na byaba baganira nk'abarimu bomba badafite igitekerezo cyo gufasha yabagira inama icya kabiri namubaza ati se wenda ko tubona nk'ahantu iwacu tuba dutuye ko kenshi na kenshi urubyiruko rwinshi ruba ruri mu murongo w'ubukene rutabasha wenda nko kugira icyo rwigeze se cyangwa n'amashuri aba agoye wenda nka bakeya hano bashoboye yabagira iyihe nama kingo nabo babashe kwiyunganya nabo se cyangwa nk'uwashaka kumwiyungaho ngo nawe abe yamufasha gutanga imfashanyo yamubona gute cya gatatu namubaza namubaza ati se uburyo akoramo ni ku giti cyiwe se cyangwa yaba afite abandi bafatanyije mu buryo bwo gufasha ibibazo byanjye byari ibyo ngibyo murakoze uwiteka biteho urakoze cyane jean long nawe
yego yego
rero duhereye kuri ayisha ayisha ibijyanye n'umuco sabato yashimye cyane kubona uri kuragerageza kugumya umuco w'igihugu ucibaratse ababyeyi bawe igihugu ukunda kandi uri kuragenderamo bimwe mu muco y'ikirundi nk'umwigeme kiri muto ubona ushima ni nk'ikihe aho ugiriye mu burundi cyane cyane
urashobora gusubiramo what is some of the cultural appreciation you have for Burundi?
In Dero, um, even even like ukuntu ukuntu people greet each other.
ukuntu abantu baramukanya indero baba Uh, it's bafise just like the whole language is just a form of respect.
Uti, eh, umuco w'igihugu c'uburundi ni- n'ururimi rw'ikirundi ru- rufise ikinyabupfura guca bugufi muri make
So um, that's one thing I really like. And it can it can be cute. You know, I like the environment a lot. Um, like everybody's friendly.
Ati abantu barakundana ati icuka kimeze neza
And so those are just the little things that I like.
bimwe mu byo ukunda birumvikana urakunda umuco w'abarundi ingene baganira hagati yabo muri make hama eh, jean longue yabajije ku bijyanye na- na- n'ugwaruka kumbure muri amerika ah, bobo baragu- baragutera intege bara- bavyumvira ko iki icyo gikorwa urimwo muri make
Uh, ndavuga ko ugwaruka ngaha mu- muri muri amerika i mean i want to say it in english but i don't want to sound cocky but like a lot a lot of a lot of my peers they like look up to me Mm, mm, abakiri bato bara- bara- barashima igikorwa cyawe kandi bara- baragu- baragusonera kubera ibyo ukora yeah even like my teachers like right now i'm i'm supposed to be in class but my teachers they're like no go ahead do your thing work quit out." like they see they see what i'm trying to do and they see like they see the vision of what i'm trying to do so anytime that i need to leave school to to do something or if i need to go somewhere like my teachers are hundred percent for it um Mm, ni ukuvuga ko ah, cyane cyane n'abigisha bawe barategera eh, iki- ibyiyumviro byawe imigambi yawe kandi uti baragushigikira ijana ku ijana iyo ufise icyo uriko urakora eh, uratanze akarorero ko uno munsi nko muri iki gihe wari usanzwe uba uri mu ishure ariko wabasiguriye yuko ugiye gufata umwanya kugira ngo uganire n'ijwi rya amerika bakwemereye kandi babishimye baguhaye uruhusha Mm. Mm, birumvikana Eh, urakoze cyane reka duhindukire kuri mama jean longe mama yabajije ati ah, ibintu bijyanye n'umuco ni muco kama um, nk'abana muri ko murarera muri amerika ah, imico usanga imeze gute Eh, murahangana nayo imico yo hano muri kino gihugu ugereranyije cyane cyane n'imico yo mu burundi Eh, yavuze ati ah, hari- hari impanuro woha ku bana ah, ba- bo muri amerika ku bijyanye n'imico
ego hariho hari ibintu byinshi na cyane cyane bijyanye muri iyo myaka y'abana b'abadoresa usanga bitoroshe ntabyo ntabwo byoroshye kabisa hariho abana usanga bakubagana nk'uko uzi hano muri ibi bihugu by'abera ibintu bijyanye no guhana umwana ashobora kumuhanisha ibihano kanaka mugabo utamukoze ko ngo ufate inkoni nka kumwe kw'iwacu umva bisaba ko urondera izindi nzira zo kumuhanisha guhana nka kuriya kw'iwacu urumva usanga kenshi no ntabyo rero abana usanga hari hari igihe abana baca biyibagira bakiyibagira icyo bari cyo na- na- n'abo ari bo ukaca usanga abana bamwe baratakaye ariko nyine ni iki- ni igikorwa cya twebwe ababyeyi tubwiza guhangana nacyo wumva tugerageza kubarera mu buryo bwose bubaho tukabahanura tukabereka aho turi tukabereka tuka- tukabigisha tukababwira turafise iwacu kandi iwacu hariho imico imico y'iwacu ni myiza Umu- umwana ntabwiza kwitwara uku cyangwa kwitwara uku umwana ame- abwiza kwifata uku ibyo tura- turabikora ababyeyi turabikora kabisa kandi rimwe na rimwe birafasha naho abana bimwe usanga byagoranye bikagorana bivanye n'imyaka baba barimo cyane n'ahantu baba baha- n'ahantu baba bari Mm.
Mm.
intara zitandukanye usanga zifite imico itandukanye no muri amerika uhangana na byinshi harimo ibisagara bimwe bimwe bigoye kurusha ibindi eh cyane cyane Mm. hama kandi jean longe jean longe yabajije kandi ku bijyanye n'ukuntu abana mu burundi kumbure bo- ugwaruka mu burundi rushobora gukorana na ayisha kuri ico hari ico mwaba mwariyumviriye ko mukorana n'ugwaruka rwo mu burundi kugira ngo rumufashe mu vyo ariko arakora ayisha
Ah, turiyumvira turiyumvira ko abandi bana bokorana nabo nawe ariko icyo kintu ntabwo turagitorera umuti neza kuko i- ibyo apanga gukora ntabwo arabishikako neza kuko ni ni byinshi abwirizwa gukora rero hariho izindi nzira twashaka tuzocamwo kubera mu burundi hariho ubukene bwinshi hari ubukene bwinshi hariho abana ba ntaho nikora batagira icyo bifasha hariho abana usanga bagiye mu ishuri ugasanga ntibabandanije amashuri ugasanga mu mashuri bayakiriye hagati na hagati rero abo bana ariko ariga ikibazo cyabo ukuntu ashobora gukorana nabo bijyanye nko kubaronderera nk'ibintu bito bito tuvuge bibandanya ubuzima utabanje kujya hariya ku ishuri kuko ku ishuri biba byamaze kwanka hanyuma hari ikindi kibazo numvise yabagije ati arafise uwo bakorana cyangwa ntabo mu bisanzwe ni organization yiwe nta muntu n'umwe akorana akora wenyine nimba hari abana nyine usanga like support bamushyigikira urakoze cyane reka twakire n'ubundi ku murongo ihanganye daniel amahoro neza urakoze kwihangana daniel uratwumva yego yego ndabumva none nagira ngo mbaze uwo mwana ese kandi ndamushimira cyane kubwo gutekereza urugo akomokamo none nagira ngo mubaze se mu gihe wenda azaba akomeza akarangiza kwiga ateganya gukorera mu gihugu cyiwe cyangwa azaguma aho ngaho hari
urakoze cyane cyane ikibazo ikibazo ndende ayisha kumbure dugaho nyine umwishyura daniel uzu- u- urategekanya ko kumbure nuwarangiza amashuri uzokwimuka mu burundi ukabandanyisha igikorwa ibyumviro byawe biri hehe cyane cyane ku bintu bya kazoza ingene uri kurakora muri iki gihe n'ingene wipfuza kuzobandanya ukora
Ah, ipurani yanjye ni gutangura ku miyange Ah, mugabo ngomba ngomba gukura ngende ahandi hantu mu burundi ahandi mashuri mu burundi muga- mugabo byari byari byoroshe ku- gukorera hajya muri nyanza kubera menyana n'abantu hajya ya mugabo ah, nshimye gukora ahandi like at other schools go to other schools help other schools out um, kubera kandi ikindi kintu- kandi ikindi kintu that I wanted to make known is like if I'm if I help a school in one city or one area, other schools around there, I would like like them to be able to come and enjoy whatever we're bringing. You know what I mean?
Mhm. ni ukuvuga Kind ko of like a library. You know what I mean? Because a library is not for a specific person. If you bring it to a library, everyone's welcome for it.
Mm. ni ukuvuga ko ushatse kumenyekanisha yuko igikorwa uri kurakora kuri iryo shuri muri nyanza lake atariho honyine wifuza gukorera wifuza ko no mu yandi mashuri uzokoreraho uzofasha ariko kandi uti ibyo uri kurazana muri iryo shuri nyanza lake wifuza yuko n'abandi bana mu yandi mashuri hafi yaho boza uh, bakabikoresha uravuze ati urashaka kugira bibliyoteke canke eh, i- i- i- ihuriro canke co nokwita ah, i- inyubakwa inyubakwa y'ubumenyi aho zana ubuhinga bw'ivyuma ibitabo ah, n'abandi bana nabo mu mashuri yo hafi yaho bagashobora kuza nabo nyine ah, bagafata ba- bagashobora kuhigira naho nyine Mm, ni byiza cyane Eh, reka twakire ikibazo cyangwa icyumviro cya david ku murongo wa telefone david uraho neza
oriyani uracyabaho Eh, turiho turash- turashima
mu kinyarwanda baravuga ngo hobe hobe hobe
Mm. Eh, uwo mwana rero hari icyo ndi buvuge kitari ugushima kugira ngo ndamushimira cyane kandi nkaba eh, gushimira n'umubyeyi we nk'uko n'abandi bagenzi banjye babivuze hanyuma kandi nkavuga nti eh, njya numva muri leta zunze ubumwe za amerika muri departema ya- ya- y'ububanyi n'amahanga bagira ishami rishinzwe afurika Eh, numva rero nakangurira n'amareta yacu yo muri afurika no mu karere k'ibiyaga bigari na east africa muri rusange ko nabo bagira deparitoma ngari zikomeye zikora rwose zo kubasha kudetegitinga cyangwa se kuba babasha kumenya abana nk'abo ngabo bafite abantu muri rusange n'abakuru bafite eh, ubwo bushake bwo gufasha bakaborohereza ku buryo natwe minisiteri zacu zo muri afurika zagira deparitoma zishinzwe kubungabunga ibitekerezo byiza nk'iby'abo bana bari muri diaspora n'abandi kubera ko iyo abitekereje wenyine hari izindi fasilite wenda zimugora kubona cyangwa se akaba si wenyine hari n'abandi batari shapu ku buryo bigoye cyane kugira ngo bashyire mu bikorwa inisiyative zabo nkamagarira leta y'u Burundi rero na minisiteri y'ububanyi n'amahanga by'umwihariko kugira ngo barebere ku cyuwo mwana atekereza batekereza ko atari we wenyine ahari byashoboka ko ari benshi eh, bene nk'uwo muntu agiyeho bifashe cyangwa iyo departoma igiyeho bifashe abo bana kumenya cyangwa abantu bakuru kumenya uwo bakore- babwira icyifuzo bafite kigarura inf- gufasha kigarura guteza imbere ibihugu byabo eh, by'amavuko
Mhm. birumvikana icyumviro icyumviro cyiza cyane Eh.
turizera ko abari mu ntwaro ba- bumvise akamo kawe
oriyana kandi ka kabiri ariko kadasa na- n'ako ngako no guporofita okaziyo uzadutegurira ikiganiro kuri ibi bintu by'amareta arimo kurwanya ikintu cyo gukorora inda nabyutse muri arabama ejo n'ejo bundi Eh, kandi bisa n'ibigezweho muri- mu mareta yo muri afurika kubikangurira abantu ko bo bazikuramo ku buryo bworoshye mu gihe muri amerika barimo ku- kubirwanya muzatubwire niba eh, i- i- i- inyifato y'ibihugu byacu itaba iri ita- ita- itaba ari mbi batazayirogereta nyuma Mm.
mu gihe wenda n'izo leta zirimo gusu- gu- gu- gukumira iryo tegeko zaba zirogeretse zikererewe murakoze Eh, n- ndigerageje kukwibutsa david sinzi ko mbure ushobora kuba utakurikiye icyo kiganiro naragiteramije haciye naba ntihenze haciye nk'indwi zibiri cyangwa zitatu hari ikiganiro nagize cyane cyane ku rwanda itegeko ryo Mm.
gukorora inda narikoreye ko ah, ku wa gatanu ku wa gatanu haciye uh, indwi zibiri Ah, twaraganiriye Mm.
n'umuhinga mu by'amategeko ndaganira n'umuntu Mm.
mu bijyanye n'iby'amadini asante Eh, Mhm.
hama turakiganira ko cyane ku bijyanye no gukorora inda ariko nk'uko bivuze Mm.
hano muri amerika hariho amategeko Mm.
ariko ara- ariko araca mu nama nshingamateka n'ahandi Eh, bamwe Ka- kandi muri barabigwanya Afurika- kandi muri afurika asa nk'ahagezweho nanone Eh, bamwe bariko barabigwanya abandi bariko barabishigikira ni deba Mm.
ibandanya ariko kumbure turashobora no kugaruka ku icyo kibazo tugasubira tukazokiganirako ariko mu- haracindwe Mm.
zibiri nterameje ikiganiro cyo gukorora inda
okay urasa murakoze Eh, kurakoze cyane reka ngaruke ku batumire bacu ah, ngarutse kuri mama wayisha mama wayisha madame habyarimana hari ikibazo cyiza david eh, yaravuze cyerekeye ayo maleta ashobora ah, kuba kumbura ariko arabakangura ariko arabahamagarira gushigikira imigambi nk'iyi y'ugwaruka n'abandi hari ibibazo ku rwego tu- kumbure ntanze akarorero nko kuri aeroporo hari intambanyi baba barahuye nazo muzanye amasakoshi menshi bari babizi yuko muje baba baciye amafaranga angahe byagenze gute kuko hari n'intambanyi z'amategeko y'igihugu usanga nazo nyine zi- ziri mu nzira zishobora gutuma abantu bacika intege kugira ngo bafashe mu bihugu byabo hari ingorane nk'izo mwaba mwarahuye nazo muzanye ayo masakoshi n'ibindi byinshi mwipfuza kuzozana mu gihugu mwaba mwahuye nabyo
oya sinushaka kubeshya kabisa igihe twaza nta ikibazo nk'icyo ntacyo twahuye nacyo noba ashaka kubeshya kweri na twararenganye neza nta kibazo mugabo uno mwaka twaravuganye n'abantu bo kuri embassy ya mu- muri amerika turabaza ikibazo kijyanye kuko umwana ashaka kugenda gufasha amamashine rero tuca turabaza ati byogenda gute kugira ngo ntiduhure n'ibibazo by'abantu bajyanye na amaobeyeri Mm. ikigo Batatu.
kijejwe amakore n'amatagisi kuri aeroporo Mhm.
ya bakatubwira ati mwebwe mubwiriza kugenda kurondera ibipapuro umudiregiteri aba mumwandikire umudiregiteri umudiregiteri abandikire agende gusaba muri minisitire kugira ngo ba- muzoronke ibyo bintu rero twaragerageje kugira ama process tubona ari ibintu n'ibintu n'ibintu byo gukwega u- ibintu nk'ibyo ntabwo ntabwo turabiheza tuba turi ah, sinzi ukuntu nokivuga biri confused Mm, ibintu bida- bidatomoye cyane ariko muri Ya.
muragerageza gu- kudadanura mbere y'uko mugenda ya urumva twifuzaga yuko bogerageza gutahura abantu ari nk'umuntu avuga ati je nifuza gufasha bakagira inzira zo kuborohereza bita- bitiriwe bira- biragorana rero nk'ubu icyo kibazo ntabwo ntabwo turagikemura neza kabisa sinzi uko bizohava bigenda twa uyu muntu yakoze cyane yavuze ikintu cyiza cyane ni ikintu cyiza cyane yavuze kuko cyaciye kinkoraho ndabona uko haheze nk'indwi zibiri ndiko ndazunguruka nabyo mugabo ntabwo ndabikura mu nzira twizere ko twizere ko akamo david yateye amaleta haba muri amerika cyangwa mu burundi bagiye ku- ku- ku- korohereza abantu iyo bariko baragerageza gukora ibikorwa byo gufasha cyane cyane kandi twizere ko namwe bizogenda neza mu ki- mu mu rugendo mwimirije gufata vuba kandi ko muzoshikana muzoshikana muzoshikana ibyo vyuma n'ayo masakoshi yandi mwiteguriye kuzojana reka mpindukire kuri ayisha kandi ayisha rero witeguriye kuzosubira mu burundi mu ndwi zibiri icyo urwo rugendo rwiteguriye gute uzogenda utwaye iki wifuza gufasha gute
Ah, mu make tuzogenda ah, igoli yacu ni gufasha abana bose Ah, mugabo sinzi ko sinzi ko bizoshoboka mugabo iyo ni pureni yacu ni gufasha abana bose abana bose Kubera- bo kuri iryo eh, shure kubera igi- ya, kubera igihe twari twagiye ntitwafashije abana bose twahaye abana bake bake Mm.
um, so muri muri rant tugomba gufasha abana bose um, tugomba jewe ndogerageza mvugane na- n'abana like, abana bariko bariga ku- kuri iryo shuri ndabe ukuntu bene biyumvira ibintu byo bene bakeneye like i- ibintu byo bene bakeneye abantu baf- babafashe ibintu nk'ibyo Mm.
yeah ni byiza cyane none wifuza kuzogenda utwaye iki ubu ko ubwa mbere wagiye utwaye amasakoshi ibyo witeguriye kugenda utwaye mu ndwi zibiri n'ibiki
Ah, nico nyene ni amashakoshi na- na birya vyuma gusa Mm.
kubera shipping bazi ko shipping ushaka gutwara ibintu bit- biremereye gutwara ibi- ya bira- it's- it's a problem um, Mhm.
if it wasn't for shipping twari gutwara ibindi bintu mugabo kubera ayo mashipping tuzotwara um, kubera ayo- ku- kubera ayo- kubera ayo kubera iyo ngorane y'ishipping tuzotwara amashakoshi n'ibyuma Mm, amashakoshi n'ama- n'ama- n'ibw- n'ibyuma ah, bya ordinateur
eh, Mm. urakoze cyane rwose radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'i bujumbura mu burundi muri uno munsi turiko turaganira na bamwe mu rwaruka umwe mu rwaruka rw'abarundi baba hano muri leta zunze ubumwe za amerika Ah, bariko baragerageza gufasha igihugu ci- cabibarutse igihugu cibarutse abavyeyi babo mu kuzana ibikoresho vy'ishure Ah, turi kumwe na aisha ndayishimiye ah, umwe mu bigeme baba hano muri leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya kentucky turi kumwe kandi n'umuvyeyi wiwe havyarimana tausa Ah, nawe nyene ariko aramufasha mu bikorwa arimwo byo kugerageza gufasha Ah, batanguye igikorwa cyo gufasha mu ntara ya nyanzarake aho bafasha batanga amasakoshi ku bana biga mu ishuri shingiro Ah, hama ubu rero biteguriye gusubirayo mu ndwi zibiri ah, aho bazotanga ivyuma vya ordinateur ah, ivyuma vy'ugu- vyu- vy'ubuhinga bwa none kugira ngo abana b'iryo shuri naho nyene batangure ku- gukoresha ivyo vyuma batangure kumenya ubuhinga bushasha ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibindi n'ayo masakoshi rero tubandanye ku murongo wa telefone twakira abandi banywanyi bifuza kubaza no gushikiriza ivyiyumviro tuganire n'uwitwa jean baptiste uraho ga jean baptiste
muraho amahoro neza amahoro mm. uduhamagaye urihe
sa uduhamagaye uri hehe ga jean
aje ndi mu rwanda Mhm, ikibazo canke iciyumviro
Ah, ikibazo nasomye yuko mu- muba muri mu kiganiro kijanye ngo n'abana bari muri amerika baba batem- urwaruka ruri muri amerika rutembera mu gihugu cy'u burundi Mhm, mhm.
Eh, sinzi ko cyoba ari cyo nyine muri Eh, nico tukiriko Eh,
nico tukiriko turaganira hari ikibazo wowe uf- canke iciyumviro wowe ufitiye uyu mwigeme canke umuvyeyi wiwe kuri ivyo bikorwa vyo gufasha bariko barakora mu burundi jewe icyumviro mfise mm.
ni ukumushimira cyane Mhm.
kuko numva arimo arakora ibyiza cyane rwose kuko bwo numva ko ubwo icyiza yobandanya rwose agashishikara Mhm.
kuko ni igikorwa cyiza cyane rwose Mm.
Eh, urakoze cyane hano ego murakoze ego Ah, ayisha ayisha urumva eh, benshi baraguteye intege kugira ngo ubandanye ibikorwa urimwo kumbure hashobora kubamwo inzitizi intambanyi hirya no hino ariko bagutera intege bati komera aho uri ku- aho icyo uri kurakora ni cyiza cyane iyo utanguye kumva benshi babyakiriye nk'uko wiyumvira iki birahindura mu byo wari usanzwe wiyumvira kuri ibi bikorwa byawe biragutera intege wiyumvira gute
Uh, can you can you can you repeat that in English?
Yeah. So when you get support from you know people here and there, they're supporting you. They they they're basically uplifting you. How do you feel about it?
Uh, it makes me feel good, um, especially being at the age that I'm at.
Biragushimisha.
There's a lot of people that are older than me that I would never think that I would work with or hear from. Um, so it's good. It feels good to to see people that I don't, even people that I don't know, support the cause, and it just pushes me to keep going and keep working, um, and just keep going harder because there's a lot of people watching me. Um, the more people hear about this, the more people are watching me, especially like on this radio show. There's people from different, like Tanzania, China, Rwanda, stuff like that. People that don't know me, they don't even know what I look like. It's just to hear them support the cause and um, Mhm.
um, supporting me like that. It makes me feel good and it makes me want to work harder.
Mm. rero ayisha avuga ati biramushimisha cyane rwose iyo yumvise abantu batanamuzi bamutera intege bamushyigikira ntibarigira bamubona ariko bamutera intege ku gikorwa arimwo cyane cyane yumvise abantu bari nko muri tanzania cyangwa mu rwanda n'ahandi bamubwira yuko igikorwa ariko arakora ari cyiza ati bizomutera muratunga gukomeza gukomera no gukomeza igikorwa arimwo ati biramuryohera cyane kandi biramutera intege reka rero tubandanye ku murongo wa telefone twakira uwundi uwundi yitwa obed amahoro neza obed amahoro uraho urakomeye
yego ni amahoro Mm, ikibazo cyangwa icyiyumviro
yego eh, ndanezero cyane no gusangira ijambo namwe muri uwo mwanya ariko rimwe na rimwe byaba bitubabaza kubera ko dushobora gushyikira ijambo atari bose mu gihugu cyacu kubera ingorane zabaye ubu atari bose bashobora kumva icyiyumviro umwe ashobora gushyikiriza Mm, ariko muri uwo mwanya mm, novuga yuko ku cyiyumviro canje eh, ibi uh, urwaruka rundi bariko bakora bari mu mahanga ari kimwe mu ngaruka eh, z'ibyagiye biraba mu bihugu byacu by'ama- by'ingorane kuba habaye intambara bigatuma hari aba- ba- abahungira mu bindi bihugu uno munsi ndanezerewe cyane kuba hari urwaruka rwiyumvira ko hari icyo goba a- ko ruturuka muri afurika bakiyumvira gushikaho bakamenya imico yaho bakabona n'ingorane zoba ziri mu kibano cy'abanyafurika basigaye Eh, rero ubwa mbere no kubatera intege Eh, ndaba- ndababwira ko bokomeza kugira ngo ejo hari icyo babona ko cyari bikwiye kuba muri afurika ndetse hari n'umuco baba batari bwaronke batazi mbega iwacu babaho gute Eh, hari n'ibyo bari bakweneye ku- kuba bafise nk'imico y'ikirundi cyangwa iya- y'abanyarwanda kugira ngo nabyo babeho babizi kugira ngo ejo nabo bazabisigira abana babo bazi inkomoko yabo Eh, nongereza ngaho kugira ngo abandi baronke umurongo urakoze cyane obed wowe wari uhamagaye uri hega obed ndi bujumbura mu burundi Mm, urakoze cyane ku ntererano yawe
ego Mm. ayisha uh, obed aravuze ku- ko- arakoze ku kibazo cy'ibibazo ikibazo cyerekeye ibyo igihugu cyagiye kiracamo cyane cyane mu bihe bya vuba aravuga ati uh, nk'ibibazo bya politike byagiye bituma bamwe bahunga abandi baguma mu gihugu ati kumbure wewe kuza mu gihugu ni icyumviro cyiza cyane kugira ngo ubone bimwe bimwe mu ngorane ziri uh, mu gihugu kugira ngo ufashe gutorera inyishu hari icyumviro uba ufise kuri icyo kibazo cyerekeye ibyagiye biraba mu gihugu wagiye urumva cyangwa wagiye urabona ku mbuga ngurukanabumenyi n'ahandi
Oh, can you repeat that in English?
Yeah, so basically, uh, Obed is pointing out political issues that happened back and forth uh, a few years back. Uh, when you come to Burundi, you get an opportunity to to see the the issues on the ground. Can you just, in a few seconds, just give us your take, and then we close out?
Uh, some of the things that I saw were just Mukirundi.
obvious. There are things that I don't have to search for or to like. It's not hard to see what the issues are. Like, um, I would walk around and I just see, like kids just sitting on the floor or people that are like disabled. Some people didn't have arms, legs. They would just be out on the street.
Mm, urako- Um, yeah, I uh, see.
I- ura- uradutunga aisha umwanya utubanye muke reka reka nsobanure muri make avuze ati iki bibazo ntibi- ntibigoye kubona ati yashitse mu gihugu arabona ibibazo bihari arabibona iyo abana bagwaye iyo bafite ibibazo n'ibi n'ibi ati arabibona iyo aje mu gihugu ndabashimiye cyane rwose ayisha ndayishimiye na mama wawe namwe madame habyarimana tawusa mwitabiye ikiganiro cy'uyu munsi mukatubwira ibikorwa murimo mu gufasha igihugu cyabibarutse ndashimiye cyane namwe mwateze amatwi abashikirije ibibazo n'ibyiyumviro na jeffrey mutagoma yamfashije mu buhinga bw'ibyuma mwese mugire wikendi nziza murakoze
abakomeje kutwumva ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc